radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara pulasitike zikoreshwa rimwe gusa zigomba kuba zashize burundu mu rwanda mu gihe cy'amezi atatu
turabona amezi atatu kugira ngo abafite isoko bacuruze birangire cyakora igikomeye cy'amezi atatu ni uko uyu munsi ntawasaba impushya zo gutumiza ibintu mu mahanga ngo tubone
minisitiri w'ibidukikije w'u rwanda dr vincent biruta naho mu kivu uburobyi bwasubukuwe bwari bumaze amezi abiri bwarahagaze mbere y'uko twinjira iwanyu mu ntara mureke mugenzi wacu aloyizi bigirimana abanze atunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi
icegera cy'umukuru w'igihugu muri leta z'ubumwe za amerika mike pence niwe arongoye intumwa zo ku rwego rwo hejuru mu rugendo bagiye kujyamwo muri turukiya bagiye kugondoza perezida w'ico gihugu ahagarike ibikorwa bya gisirikare arimwo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria perezida Donald Trump avuga ko Biden nganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo hamwe n'izindi ntumwa zo ku rwego rwo hejuru bakazobonana ejo ku munsi wa kane na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan perezida wa Turukiya hagataho avuga ko yabwiye Trump ko atazokwigera yemera guhagarika intambara kandi akabwira Amerika ko ibihano byayo bitazohindura ingingo yafashe muri Amerika kandi umushingwamanza wa perezida Donald Trump Rudy Giuliani yanse gutanga inyandiko asabwa n'abashingamateka zerekeye utwigoro yagize two kuremera igihugu ca Ukraine kugira gitohoze kuri kandida Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter Biden komite irongowe n'abademokrati iriko iratohoza ku vyaha Trump yoba yarakoze mu gihe vyo mwagira we uyu wa kabiri kuba yatanze izo nyandiko abademokrate bariko baratohoza kuri Trump ndetse na bamwe mu bakorera mu biro bya perezida Maison Blanche bakeka ko Giuliani hari ivyo akorera mu mpisho bijanye na politike mpuzamakungu ku nyungu za Trump bwite byo babitazwi n'ubushkiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu ibisigarira mirongo ibiri n'umunani by'abanyakenya mirongo itatu na babiri bafiriye mu izanya ry'indege ya etiyopiya mu kwezi kwa gatatu byaratahukanywe i nairobi umunyamabanga mu bushyikiranganji bujejwe imigenderanire n'andi makungu muri kenya monika juma yari mu bategetsi ba leta baje kwifatanya n'imiryango kwakira ibisigarira by'ababo abantu ijana na mirongo itanu n'indwi nibo bapfuye igihe indege yo mu bwoko bwa boying amajana indwi mirongo itatu n'indwi max yakoroka ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gisagara ca bishoftu ni hafi ya dizabeba ku murwa mukuru wa etiyopiya inama yawo nijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kabiri niho yafata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano oni yari imazemwo imyaka cumi n'itanu muri hayiti oni ishikiriza ko ico gihugu kikiri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi ivya politiki hamwe n'ivy'imibano oni yatanguye kurungika abasirikare muri hayiti inyuma yaho perezida w'ico gihe jean bertrand aristide akuriwe ku butegetsi n'igisirikare mu bihumbi bibiri na kane umunyamabanga mukuru wawo ni nawe antonio guterres ashikiriza ko atacizere afitiye haiti mu cegeranyo yashikirije ejo ku munsi wa kane abanyasudani bakiranye ugweze ku bwinshi ingingo yafashwe n'urwego ufata kibanza ruyoboye ico gihugu yo kugena nemate abdala nk'umukenyezi wa mbere arongoye sentare nkuru y'ico gihugu ni nawe mukenyezi wa mbere agenywe muri ayo mabanga mu karere ka barabu ku isi yose kandi agize gatanu ku mugabane wa afurika inyuma ya ghana etiyopiya seychelles na lesotho wafa adamu akorera ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike ryitwa siha kandi agaharanira agatoya k'abakenyezi muri sudani avuga ko umukenyezi Abdallah asa n'uzohura n'ibibazo muri iyi myaka itatu ya leta mfata kibanza harimo na perezida Omar al-Bashir yamaze kurengutswa imbere y'ubutungane
aroyizi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye no ku maradiyo yanyu n'udukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
uburobyi bwasubukuwe mu kiyaga cya kivu bwari bumaze amezi abiri bwarahagaze umunyamakuru wacu mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda temistokle mutijima arakurikirana aya makuru turi kumwe kuri telefone temi wiriwe neza
wiriwe neza tomasi niko ubu burobyi bwari bwarafunzwe kubera iki
ubu burobyi inzego z'ubutegetsi zivuga ko ubundi iki ni igihe cy'amezi abiri basanzwe bafunga inzego z'ubutegetsi rero zikavuga ko icyo gihe ari igiteganywa kugira ngo umusaruro w'uburobyi wiyongere ibyo abarobyi baroba cyane cyane mu kiyaga cya kivu barobamo utudufi dutoya bakunda kwita isambaza nitwo bakunda kuroba bavuga rero yuko zororoka muri icyo gihe cy'amezi abiri ijya kugera hagati mu mpeshyi umusaruro w'uburobyi waragabanutse cyane bigasaba rero ko bafunga kugira ngo uwo musaruro wiyongere ibikorwa by'uburobyi bibone kongera gusubukurwa ubwo rero ni ukuvuga ni ukuvuga temi ni ukuvuga ko buri mwaka buri mwaka kuroba mu kivu leta irabihagarika kugira ngo amafi n'isambaza mbese byongere byororoke ni buri mwaka
ni buri mwaka ni igikorwa gikorwa buri mwaka kigakorwa mu gihe cy'impeshyi hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani nibwo bafunga bakazongera gusubukura hagati mu kwezi kwa cumi ari nabwo ubu basubukuye kuri iyi tariki mu ijoro ryo ku itariki ya cumi n'eshanu rishyira iya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi ni uyu munsi nyine none se ubwo abaturage buri mwaka babyakira gute by'umwihariko uyu mwaka babyakiriye gute kubona uburobyi bufunze amezi abiri
ni igikorwa abaturage bakira mu buryo bunyuranye cyane cyane abasanzwe batunzwe n'uyu mwuga w'uburobyi usanga baba binubira iki gikorwa bakavuga yuko ubuzima busa n'ubwahagaze cyane cyane abatuye ku birwa ahatagaragara ubutaka bugaragara bwo guhingwa baba batunzwe ahanini n'uburobyi bagaragazaga ko babayeho nabi ari inzara muri rusange kuganira nabo wasangaga bataka ko babayeho nabi nta kazi nta mibereho mu ngo none se ubwo ntabwo mwaganiye nimba leta cyangwa se hari n'abandi bantu babafasha kumenya kuzigama niba baba bazi neza buri mwaka yuko uburobyi bugomba guhagarara amezi abiri hari uburyo biteganyiriza muri ayo mezi abiri ku buryo ubukene butabaho kubita
ibijyanye no kwizigama ku barobyi bakunze kubikoraho cyane ariko abarobyi bagaragaza ko cyane cyane aba bajya mu mazi umusaruro cyangwa se inyungu bakuramo iba ari ntoya cyane igihembo kiba ari gito ku buryo kwizigama bigorana cyane ugasanga rero bo ni akazi baba bumva ko hari bakora bagahora bakora igihembo cyabo nyine kuko ari gitoya ugasanga kwizigama barizigama ariko akaba ari duke cyane ku buryo tutabafasha kubaho gusunika ubuzima cyane cyane abo badafite ubutaka bwo guhinga ngo bagere kuri ya mezi abiri mu gihe arangirira ubu rero ndibwira yuko amezi abiri ararangiye abo bantu ndibwira ko ubu ngubu bari kubyinira ku rukoma
cyane cyane tomasi ni ibyishimo cyane urabona ko bishimye n'ubwo bagaragazaga mu minsi ishize y'uko babayeho nabi akazi kahagaze imibereho mu ngo bisa n'aho yahagaze ariko uyu munsi urabona ko babyishimiye babyishimiye ku gusubukura uburobyi eh, baragaragazaga ko babonye umusaruro gusa bakagaragaza ko nanone birumvikana ibiciro byaguye hasi kuko umusaruro wabaye mwinshi ubwo ngubwo tugereranije uvuga ko umusaruro wabaye mwinshi we- ndibwira ko wageze mu masoko urabona se abantu bari kugura bashishikaye
yego abantu barimo baragura bashishikaye baragura ari benshi Eh, cyane cyane urebye nko ku biciro eh, nk'ikiro cyari hagati mbere y'uko bafunga mu mezi ukwezi kwa gatandatu kwa karindwi n'ukwa munani ikiro cyari hagati y'amafaranga igihumbi n'igihumbi na magana abiri y'u rwanda Eh, byari hagati ya- eh, y'amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu na bitatu magana atanu y'u rwanda ariko kuri uyu munsi urabona ko eh, ni hagati y'amafaranga igihumbi igihumbi na magana abiri gutyo Eh, urebye rero ku baguzi babyishimiye cyane ariko ku bacuruzi nanone kuri abo barobyi bo ugasanga nyine bo baravuga yuko babonye umusaruro n'ibyo ariko igiciro cyaguye cyane ubwo hari amahirwe se yuko kizazamuka ubwo nyine ni abacuruzi ni abarobyi baba bafite amahirwe hari ubwo gishobora kuzazamuka nk'uko bisanzwe ndavuga mbese buri mwaka urabibona ibyo ngibyo hari uburyo hari igihe kigera noneho igiciro kikongera kikazamuka
yego kubera ko nk'ubu ngubu bagitangira aribwo basubukuye umusaruro ni mwinshi ariko uko ugenda ugabanuka niko n'igiciro kigenda kizamuka ni ukuvuga ko nk'abayobozi b'amakoperative y'abarobyi bo barimo inyungu kuko babonye umusaruro mwinshi ubwo rero ku uko ugenda ugabanuka ku isoko cyangwa se mu kiyaga bagenda babona umusaruro ugabanutse nk'ubu ngubu nakwibutsa yuko hari nk'ikipe kuko bareba mu byo bita amakipe batubwiye ko mbere yo gusubika umusaruro ku ikipe imwe y'uburobyi wari hagati y'ibiro bitanu n'icumi ku ariko munsi ubu ngubu hari hari amakipe yagejeje ku biro bigera kuri magana abiri ibyo biro ni ubwo rero uko ubwe n'ubundi bya biro magana abiri n'aya mafaranga ubona ko hari inyungu yabonetsemo ubu basubukuye umunsi bafunguye hari ababonye ibiro magana abiri Mu- nko mu kwezi mu mezi abiri ntabwo bya biro magana abiri bazongera kubibona ari magana abiri bizaba byagabanutse ku buryo bishobora kumanuka yewe bikagera no ku ijana gutyo gutyo rero uko ibiro bigenda bigabanuka umusaruro babonye ugabanuka n'igiciro ku isoko kigenda kizamuka ibyo biro nyine utubwira ni ibyo ba- ba- basarura buri munsi
Eh, nibyo ba- baba basaruye ku munsi temistokire mutijima ndagushimiye ukomeze rero udutegurire iyo nkuru
ndabashimiye cyane nanjye tomasi umunsi mwiza
ubwo nanjye hagati aho rero uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa abaturage b'u rwanda barabyakira gute turi kumwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa udukurikiranira iyi nkuru eric wiriwe neza ze gute kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ibiribwa
Ah, umusaruro w'ibiribwa ufatiye ku mibare iherutse gutangazwa n'ikigo cy'igihugu cyita w'igihugu wazamutseho umunani n'ibice bine ugaragaza ko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kigaragaza ko umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wazamutse kuri kane ku ijana ni ukuvuga mu mwaka ushize
Ah, uyu mwaka igihembwe cya mbere mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda none se ubwo bit- bishatse kuvuga yuko iyo ugiye mu masoko n- n- nkawe uko ubibona ubona hari ibiribwa koko bihagije
Ah, winjiye mu isoko ubona ibiribwa wenda bitewe n'ibyo ari byo ah, bitewe n'ubwoko kuko biratandukanye ku ijisho uhita ubu- ushobora guhita ubibona ari imbuto ari ibijumba ariko ntabwo wavuga ngo birahagije nk'uko ubimbaza ngo mu buryo buhagije ntabwo bihagije ibi nkanabishingira ku baturage twagiye tuganira ah, mu masoko nagiye nyuramo nk'umwe ucuruza ibijumba wambwiye ko mu minsi yashize yajyaga arangura ibiro byibura nk'ibiro magana atatu ariko ubu ageze ku biro mirongo itanu kubera ko ni ukuvuga ngo abagombaga kubimuzanira ntibabimuzaniye nkamubaza nti none urabona biterwa n'iki akavuga ngo ah, ku bwe nk'umucuruzi ariko wanahinzeho abona wagira ngo abantu ntibagihinga cyangwa se banahinga bitakwera bagatinya kubigurisha kugira ngo imiryango yabo itazicwa n'inzara hari nk'akarere se ubu ngubu kaba kifashe neza ndashaka kuvuga ntabwo mvuga akarere disitirigite reka twivugire nk'u- nk'uburasirazuba nk'uburengerazuba cyangwa se mbese hari igice cy'u rwanda ubu ngubu kuko cyaba cyeza neza kuko mu bi- mu bihe bishize nko mu burasirazuba hari hari inzara cyangwa se eh, amapfa ibyo ibyo uvuga wenda duhereye no kuri ibyo biribwa duhereye nko mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka musanze hakunze gukomoka igihingwa cy'ibirayi izitwa za kinigi n'ibindi za sangima nk'uko eh, bigiye bifite ayo mazina atandukanye ubu niho ibirayi nabyo bike biri kuva nakwibutsa ko igihe ibirayi byaburaga muri magana abiri na mirongo ubu noneho ikiro abacuruzi barakirangura kuri magana atatu na mirongo itatu kukigurisha bakakigurisha magana atatu na mirongo itanu wajya mu burasirazuba ah, amakuru atangazwa n'ubutegetsi hano mu rwanda uravuga ko muri rusange mu gihugu umusaruro umeze neza ku bijyanye n'u- n'ubuhinzi ariko bakagaragaza imwe mu mirenge ah, yo mu turere twa bugesera na kayonza imirenge itandatu yahuye n'ikibazo cy'inzara nk'uko bigaragara nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bw'u rwanda naho rero tuvuge ku biciro Wa- nyine wazengurutse mu masoko amwe n'amwe uganira n'abantu bahaha uganira n'abacuruzi ibiciro bara- babi- babibona gute
Ah, ibiciro barabibona ko nk'ibijumba ubwabyo ubusanzwe wenda ufashe mu bice bitandukanye ari mu cyaro ari no mu mujyi hari uwambwiye ngo ubundi hari n'abacuruzi bashoboraga kugenda kubicuruza bakabona nta muntu babajije ibiciro byabarandira hari n'igihe bakeza babyita amazina ngo za rugabire ngo ikote ry'abaroko defense ariko kugeza ubu ngubu igi- ikijumba barakubwira ngo cyahindutse idolari nk'uko babivuga ni ukuvuga ngo byabaye nk'imbonika rimwe ibirayi nabyo mu minsi yashize hari aho wasangaga ah, wenda ikimenyerewe m- mu muco na ndawita nyarwanda kubera ko niho ndi Ah, hari aho byageze nko mu- mu maresitora wajya mu mu tuba- mu bi- mu Mu buriro.
maresitora Eh.
ugiye kurya ugasanga kubera hari harabaye icyo kibazo cy'ibirayi ubwo ndavuga mu myaka yashize Mm.
ugasanga kwa kundi abantu bagenda bigaburira akaza kwishyura nyuma bashyize umuntu uhagarika u- uhagarara ahari ifiriti kugira ngo ba- bayihinduye inyama gusa ubu ngubu nababajije ni mukurikije uko ibiciro bimeze se twavuga ko mm, mu- mugarutse muri bya bihe bakavuga bati ntabwo ibyo bihe biragera ariko nanone bakabona niho byerekeza ah, igihe ibi- i- wenda umusaruro waba utiyongereye ariko nanone aya mezi kamirindi nakubwira ko u- winjiye mu ntuza mu- mu- mu mirima nk'iyo za musanze mu kinigi o- muri iki gihe ibirayi biba ari- bitarakwera nabyo wabirebera muri iyo ndorerwamo ku buryo wavuga ko mu mpera z'umwaka wenda uretse kuba twabifatiye kuri uyu munsi mpuzamahanga w'ibiribwa mu mpera z'umwaka ibirayi biba byabonetse wavuga ngo ni ku bwinshi kubera ko hari n'aho uba usanga mu mirima Mhm.
bigura eh, i- i- ikiro ku ijana ikiro ku ijana na mirongo inani gutyo bitewe n'uko eh, biba byabaye byinshi ariko nanone hagati aho ubutegetsi bugenda bushyiraho ibiciro kugira ngo yaba umugurisha cyangwa se umucuruzi yaba n'umuhinzi bataza kubihomberamo eric bagira ubusa ndagushimiye rero nawe iyo nkuru turaza kuyigarukaho uyitwoherereje urakoze cyane
ndagushimiye kamirindi wenda icyo nakwibutsa Yego.
umunsi nk'uyu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riributsa ko ah, ku isi hose abasaga miliyoni eshatu nk'abana bari munsi y'imyaka itanu ah, bapfa bazira ibibi- ibibazo byo ku- bishingiye ku mirire mibi Mm.
ako bikongera ukibutsa ko miliyoni ijana na mirongo itanu n'icyenda n'abana bari munsi y'imyaka itanu nabo bagifite ikibazo cyo kugwingira wajya mu rwanda mu buryo bw'imibare mu rwanda harabarurwa mirongo itatu n'umunani ku ijana bagwingiye ni ikibazo leta iri guhangana nacyo eric rwose urakoze kuduha ayo makuru umunsi mwiza Mm. yego ni uko ni uko kamirindi we radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu rero ni umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa reka bagira ubusa n'ibyo twaganiragaho hanyuma naho temisitokire mutijima yatubwiye yuko ubu ngubu bari kubyinira ku rukoma abaturiye inkengero za- z'ikivu kubera ko bongeye kuroba mu rwanda kandi leta yahaye amezi atatu abacuruza ibya plastique bikoreshwa inshuro imwe rukumbi kugira ngo bazabe bamaze kubikura ku isoko ryo mu gihugu mugenzi wacu asumita kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru itegeko ribuza ikorwa n'icuruzwa rya purasitiki ikoreshwa rimwe igahita ijugunywa ryasohotse mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka minisitiri ushinzwe ibidukikije mu rwanda dr vesa biruta yagaragaje bimwe mu bikoresho bivugwa muri iri tegeko bikwiye guhagarikwa ibikoresho bya purasitike eh, tuvuga aha ngaha bikoresha inshuro imwe bikajugunywa ni bya bikoresho dushobora kureka gukoresha ibiti n'ibyo bitwara urugero dukunda gutanga ni nk'iya miha ya purasitike umuntu awushyira mu icupa ry'amazi mu gihe ashobora no gukoresha icupa n'ibyo bitwara ibindi ni ibikoresho dushobora kubona ibibisimbura cyangwa se byari bisanzwe bifite hari ibikoresho bindi bikoreshwa mu buryo bwa buri munsi ibyo tuvuga aha ngaha ni nk'amasahani biriya bikombe eh, biriya by'amakanya n'ibiyiko n'ibindi n'ubundi hamwe bikoreshwa ari purasitike ariko ho batakoresha purasitike turabibona henshi no mu bukwe mu mahoteli n'ahandi hari amasahani y'amakanya y'ibyuma kandi bigakoreshwa inshuro nyinshi minisitiri biruta avuga ko leta y'u rwanda yagennye igihe ntarengwa ibi bikoresho bikwiye kuba bitakibarizwa ku isoko ryo mu rwanda Eh, ikindi kirimo ni uko ibikoresho byari byaraguzwe bicuruzwa mu maduka hirya no hino uyu munsi twabihaye amezi atatu ntabwo tuvuga ngo wari ufite uyu munsi ahita yikuraho turabiha amezi atatu kugira ngo abafite isoko ba- bacuruze birangire icyakora igikomeye cy'amezi atatu ni uko uyu munsi ntawasaba uruhushya rwo gutumiza ibintu mu mahanga ngo tubone kubera ko igihe cyo kugira ngo bihagere bicuruzwe amezi atatu yaba yararangiye tukaba twizeye ko muri ayo mezi atatu ibyari bisanzwe bibitswe mu maduka n'ahandi byazaba byarakoreshejwe byararangiye ku birebana n'inganda zakoraga bene biriya bikoresho bo twabahaye imyaka ibiri kugira ngo turebe uburyo ibyo bakoraga bishobora gusimburwa n'ibindi byemewe n'amategeko cyangwa se niba bidashobotse tujye n'inama turebe ukuntu bakwitegura guhindura badahombye itegeko ryo guca ibikoresho bikorwa muri purasitike ryakunze kuvugwamo inenge zitari nke na mbere y'uko ritorwa abafite inganda bo bavugaga ko iri tegeko rije kugabanya ishoramari mu rwanda itegeko turabona ririmo imbogamizi nini biragaragara ko inganda zose zahita zifunga none ugasanga ni ibintu biri kwafekita sosiyete yose dukwiriye gutekereza neza ntitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka guca purasitike uyu munsi umukozi yicyariye muri ofisi ejo a- asohora itegeko ryo guca purasitike icyemezo kandi gihangayikishije n'abandi bantu basanzwe bifashisha purasitike mu mirimo yabo ya buri munsi kugeza ubu batarabona ubundi buryo bwazazisimbura bwana kamili dushimimana uba mu ishyirahamwe rikora imigati arasobanura ko inzego zibishinzwe n'izitaborohereza ngo babone ukundi bapfunyika imigati yabo ubucuruzi bwabo buzaba burangiye nibyo nibyo biganiro turimo na- na- n'inzego bireba kuko umugati ni ikiribwa kandi icyo kiribwa nawe ushyire mu nyurabwenge iyo ufashe irindazi watetse mu mavuta ukarishyira mu gipapuro eh, gicika utari wanagipakira mu modoka ubwo rero ibyo byose ni ingorane duhura nazo iyo mu- mu gihe cyo gu- cyo- cyo gutanga ibintu- ibicuruzwa ku isoko dushobora guhura n'ikibazo cy'uko imvura iraguye amazi ajojowe igitonyanga kimwe kijojowe mbere y'uko gisubiza ibintu mu modoka igitonyanga kijojobeye ku bicuruzwa byawe ndetse biba byamaze kwangirika bityo twebwe nk'abacuruzi b'imigati batabimenye twemereye nyine nawe urabyumva bose bumva hari ikindi kintu warenzaho bizinesi irapfa nyine nubwo leta ishyize imbaraga mu guca ibikoresho bya purasitike byifashishwa inshuro imwe bigahita bijugunywa benshi baracyafata ibi bikoresho nk'iby'ingenzi cyane cyane ba rubanda rugufi gusa njye ndumva hari aho bigiye kuzagora abantu twari dusanzwe tubikoresha icya mbere ni ibikoresho bi- bidahenze ku muzika abantu tutagira ubu bushobozi bumwe byaba ibikoresho bihendutse ibikoresho bitwara aho ugiye hose aho uri hose bikakorohera ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari purasitike ziri ku urwo rwego ndumva ari ibintu bigiye kuzagorana itegeko ritekerezwa bwa mbere havugwaga ku ikubitira amacupa ya purasitike abamo amazi n'imitobe y'imbuto ndetse zimwe na zimwe zari zahize ko abakozi babo bazajya banywa amazi bifashishije ibirahuri ariko bikomeza kugaragara ko bitakorohera abantu kuko bagaragazaga ko umuntu atabasha kujya mu rugendo afite ikirahuri cy'amazi abandi bakavuga ko mu rwanda hari hamaze kugera inganda nyinshi zikora ibikoresho bya purasitike bityo guhita uzifunga byasubiza inyuma ishoramari mu bikoresho bivugwa mu itegeko ko bigomba kuvaho amacupa ya purasitike ntarimo ahubwo ba nyiri izo nganda basabwe ko mu gihe yamaze gukoreshwa yajya agarurwa mu ruganda akongera agakorwamo ibindi bintu aho kujugunywa hirya no hino abashinzwe ibidukikije bavuga ko purasitike yangiza ibidukikije cyane iri tegeko rimaze ukwezi kumwe risohotse risaba abo bireba ko uzanyuranya naryo agacuruza amashashi n'ibikoresho bikoze muri purasitike bikoreshwa inshuro imwe azahanishwa hazabaye amafaranga ibihumbi magana atatu kandi ibyo bikoresho nabyo akabyamburwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali noneho tujye mu burundi aho leta yishimira umusaruro w'ikawa kandi yazamuye n'ibiciro ku bahinzi bayo inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi avuga ko umwimbo w'uno mwaka wagenze neza deogide rurema afatira ku biharuro vy'ikawa yegeranijwe n'iyamaze guhingurwa muri iyi sizeni y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda shira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umwimbi w'ikawa uhishiye ungana amatoni ibihumbi mirongo ine n'indwi n'amajana atandatu na mirongo itanu n'atatu nizo zegeranijwe ku matoni ibihumbi mirongo indwi na bitanu yari yitezwe ni ukuvuga umwimbi wabonetse ku bice bingana mirongo itandatu na gatatu ibice bitanu ku ijana amatoni angana ibihumbi umunani amajana atanu na mirongo itwi n'atatu y'ikawa yumye akaba ari yamaze gushikanwa mu mahinguriro y'amakoborero y'ikawa ikawa ishoka hanze imaze gukoborwa ikaba ingana amatoni ibihumbi bitanu amajana abiri na mirongo icenda n'atandatu umushikiranganji dewo rurema afatiye ku ihemba ry'abarimyi b'ikawa ryahora riteba mu myaka iheze ashima ko muri uno mwaka ihemba rigeze ku ntambwe ishimishije uwo mutegetsi akavuga ko hari amatonorero atari make amaze guhemba abarimyi b'ikawa n'ayandi atararangiza icyo gikorwa ku bijyanye n'ihemba ry'abarimyi abatari bake barashoboye guhembwa ku mafaranga angana imiliyaridi mirongo ibiri na zibiri miliyoni amajana ane na mirongo ine n'atatu ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'atanu n'amajana atandatu na mirongo ibiri n'atanu ayangana imiliyaridi mirongo ibiri n'imwe miliyoni ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani n'abiri ibihumbi amajana atatu na mirongo indwi na bibiri n'amajana umunani na mirongo indwi n'atanu y'amahera y'amarundi niyo yarishwe ni ukuvuga ibice bingana mirongo icenda n'umunani ku ijana hasigaye guhemba amafaranga angana imiliyoni amajana atatu na mirongo itandatu ibihumbi amajana icenda na cumi na bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu y'amahera y'amarundi ni ukuvuga ibice kimwe na mirongo itandatu na kabiri ku ijana kuva igisata c'ikawa gishizwe mu minwe y'abikorera utwabo carazira kikaziririzwa ko hagira umurimyi atonorera ikawa imuhiriwe ariko kuva mu isizeni ry'umwaka uza abo barimyi bazaba basubiranye ubwo burenganzira mu gihe ikawa nk'iyo yitwa B yahora ishogwa ku matonero idatonowe yahora igugwa amafaranga amajana abiri mirongo itanu y'amarundi izoba yatonerewe imuhira izogugwa ayarenga igihumbi n'amajana abiri
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni aha dushoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye ko mwagiteze amatwi ntimucikwe rero n'ibindi biganiro radiyo yanyu ijwi ry'amerika iba yabateguriye umunsi wose birimo murisanga nk'uko mubimenyereye guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe ndabashimiye cyane rero mugire umunsi mwiza murakarama
Cause I got that